iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwabonye bucya muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya cumi n'icyenda ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu uburundi bwizeye kwitwara neza mu mupira w'amaguru mu marushanwa y'afurika y'urubyiruko nibaza yuko tuzogerageza abakinyi bari pure bazokina hanyuma turabe ikivamo mbwa icyo nzi ndazi ko bazokwitanga uko bashoboye kose uyu ni umutoza w'ikipe y'igihugu cy'u burundi omar ntakagero amarushanwa arabera muri maroc naho mu rwanda baritegura gutangiza siporo ku bagore batwite ni mu kanya rero mu makuru ya siporo n'imikino no mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezwaho na aloyizi bigirimana aloyi waramutse neza waramutse thomas ndamutse n'abaduteze amatwi muri afurika mu gihugu cya sudani ejo ku munsi w'imana byari byitezwe ko hashingwa akanama k'igihugu gashasha kazorongorera icyo gihugu intambuko ya mbere iza inyuma y'isinywa ry'ibwirizwa shingiro y'ifatakibanza ku munsi wa gatandatu ryahimbajwe bikomeye ku murwa mukuru Khartoum umushikiranganji wa leta zumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu mike pompeo yashikirije ko igihugu ciwe kizofasha leta ikingira uburenganzira bw'abanyesudani bose kandi izoshikana igihugu ku matora yizewe kandi atunganijwe neza ako kanama kazotwara igihugu kazoba kagizwe n'abasivile batandatu hamwe n'abasirikare batanu amakuru itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa ryashoboye kuronka nuko amazina atanu amaze kumenyekana y'abazoja muri ako kanama hakaba harimwo n'umukenyezi umwe rudende abimukira batari bake bari mu bwato butabara bwa Espanye bwitwa Open Arms bahisemwo gusimbira mu ibahari Mediterane ejo ku munsi w'Imana inyuma yaho ubwo bwato bwariko buragerageza kurondera ikivuko buturamo abo bimukira baciye batangura koga berekeza ku izinga ry'ubutaliyano rya Lampedusa abakozi b'ubwo bwato Open Arms nabo baciye bibira mu mazi barabaroba babagarukana muri ubwo bwato ubwo bwato butwaye abimukira ijana n'indwi bari buri ku nkengera y'izinga rya Lampedusa mu gihe umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'ubutaliyano Matteo Salvini yanse kubureka ngo buture ku kivuko cy'icyo gihugu ubwato Open Arms bumaze iminsi cumi n'indwi mu ibahari Mediterane igihugu cya Espanye cyaremereye ubwo bwato gushikira ku kivuko cyaco ca Algeciras hafi y'izinga rya Gibraltar ariko ubwo bwato bwaranse buvuga ko urwo rugendo rwobatwara niburiburi iminsi itandatu haruhande y'ivyo ubundi bwato bwitwa The Ocean Viking bw'abagira neza b'abafaransa Medecins Sans Frontiere hamwe na SOS Mediterane buri muri iyo bahari Mediterane n'abimukira amajana atatu na mirongo itanu na batandatu bagwiriyemwo abanyesudani bukaba buriko nabwo burondera ikivuko gitekanye bwoturako muri bangladesh ibihumbi by'abanyagihugu barasizwe ataburaro bagira igihe umuriro waturira ugatongora agasagara gato kari ku micungararo y'umurwa mukuru daka umushikiranganji ajejwe guhangana n'ibiza no gutabara muri icyo gihugu cya bangladesh enamur rahmane yashikirije ejo ku munsi w'imana kutuzu igihumbi n'amajana abiri twononekaye kandi ko amajana indwi na mirongo itanu muri two twahiye turatokombera ibiharuro by'abatagira uburaro byatanzwe na leta ni ibihumbi bitatu ariko byinshi mu binyamakuru byo muri icyo gihugu byashyikirije abantu bashika ibihumbi icumi mu gihe bimwe muri ibyo binyamakuru nabyo nyine bishikiriza ko abarenga ibihumbi mirongo itanu gushika ubu batagira aho bakika umusaya abategetsi ba bangladesh bashikirije ko abantu bane bakomeretse muri iyo miriro ariko ko atawahasize ubuzima mu gihe benshi bari hanze mu minsi mikuru yo guhimbaza umunsi mukuru w'abayisilamu wa Eid al Adha ishami ry'umuhari wa leta ya kisilamu muri afuganisitani ryaremanze ko ari bo bateye bombe yishe abantu bashika mirongo itandatu na batatu bari mu bugeni hakomereka ijana na mirongo umunani na batatu ikabure abishwe n'icyo gitero cy'umwiyahuzi mu bugeni bagizwe cyane n'ubwoko bw'inkehwa bw'abashite bo mu muryango w'abahazara umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri afuganisitani nasirata rahimi yaremeje ibyo bitigiri mu ijambo yashikirije mu gatondo ko ku munsi w'imana avuga ko abagore hamwe n'abana bari mu bafuye abatalibani babicishije ku muvugizi wabo bashikirije ko ubwicanyi nk'ubwo ku bantu barimo abagore n'abana atansiguro bufise hambavu y'icyo gitero iyindi bombe yaratewe yatezwe mu ibarabara yahitanye imodokari ku munsi w'imana mu buraruko bw'intara ya bark hafa abantu bashika kuri cumi n'umwe naho abagabo batatu b'abanyepalestina barishwe n'abasirikare ba israeli nk'uko byashyikirijwe n'umushikiranganji wa palestina ajejwe amagara y'abantu ejo kuw'imana yongeye avuga ko uwundi munyepalestina yakomerekejwe n'ayo masasu igisirikare cya israeli cyashikirije ko kajugujugu yarashe akagwi k'abantu bitwaje inkoho hafi y'uruzitiro bw'umutekano mu buraruko bwa gaza rugabura israeli na gaza ibyo byabaye haheze amasaha atatu rokete zitatu zatewe muri israeli zivuye muri gaza nta bapfuye canke abakomeretse bavuzwe muri ico gitero
aloyizi bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho amakuru mu biyaga bigari duhere kuri siporo n'imikino mu burundi mu mupira w'amaguru mu mikino ya afurika y'urubyiruko ibera muri maroc ikipe y'igihugu cy'u burundi yatsinzwe umukino wa mbere na gana bibiri kuri kimwe desiratunga imana yaduteguriye inkuru urukino rwa mbere rw'umugwi nserukiragihugu w'uburundi badashika n'imyaka mirongo ibiri uri mu nkino za afurika zihuza urwaruka mu gihugu cya maroc jeux afrique de la jeunesse uburundi bwaratsinzwe na gana ku munsi wa gatandatu ibitsindo bibiri kuri kimwe urwo rukino Oman ntakagera amenyereza uwo mugwi amenyesha ko uburuhe bwavuye ku rugendo bagize aho bashitse buca bakina batazi n'ikibuga bazokiniramwo byabakozeko cyane ariko agashima abakinnyi biwe uko bitwaye nibaza yuko n'umuruho n'iki gana yarashoboye guprofita le 20 premier minute idutsinda ibitsindo bibiri mugabo mu nyuma abakinnyi barakina turagombora kimwe turuhuka turi 1 mbo amadeze mita twarakinye barakinye neza vraiment baragerageza mbo turatsinda n'ikindi mugabo avuga ngo ni oruje ivyo urumva nuko mugabo igikuru cyo novuga nk'iyi match ya mbere ya Ghana nuko urumva gukina match nk'aba ya Ghana umaze nka 3 jours 4 jours utagira entraînement nibaza ko ari ibintu bitorosha hanyuma ikakigutsinda bibiri kuri kimwe bo bamaze nk'imisi ngahe ngaha bo baje kare urumva nivyo byatumye ubwo nguyo buruhe hanyuma baraduprofita barashobora kwinjiza uburyo twaraburonse vraiment mugabo ntibyashoboye gukunda uwo mumenyereza amenyesha ko inkino bimirije guhera ku rwa senegali rwo ku munsi wa gatatu n'urwa mali rwo ku munsi wa gatandatu utacitwazo aravye ingene abasore biwe bifashe mbo igikurikiriza imaci tuvuye muri antrema tuvuyemwo nibaza yuko tuzogerageza turabe muri zidejuru turaje ukuntu twitegura kora dukine maci ya mali hamwe n'iya senegali mugabo ifo kwibuka yuko gutegura kuja mu mahiganwa nk'aya ikipe itigeze yitegura neza nyine kubera byagonganye n'ibyo bya shane bya shampiyona urumva nibaza ko atari ibintu byoroshe mugabo abakinyi bari pre bazokina hanyuma turabe ikivamo mugabo ico nzi ndazi ko bazokwitanga uko bashoboye kose mwomenya ko izo nkino zitanga uburenganzira bwo kuja mu nkino mpuzamakungu Jeux Olympique zizobera i Tokyo mu Buyapani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ku munsi ugira kabiri Bumamuru yatsinze Flambeau du Centre ibitsindo bibiri ku busa Burundi Sport Dynamique itsinda Ngozi City igitsindo kimwe ku busa Bujumbura City nayo itsinda Atletico Academic ibitsindo bitatu kuri bibiri musongati itsinda rukinzo ibitsindo bibiri ku busa mesaje ngozi nayo itsinda yorohewe cyane olympic star ibitsindo bine kuri kimwe nayo umugwi wa rerier ukaba watsindiwe muhira na lydia ridic sport for africa ibitsindo bibiri kuri kimwe kugeza ubu umugwi wa musongati wo mu ntara ya gitega niwe uri mu kibanza cya mbere n'amanota atandatu kuri atandatu nayo ngozi city iri mu kibanza cya nyuma n'ubusa kuri atandatu muri basketball naho imigwi izokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu ihiganwa ry'uburundi yose yarayimenyekanye mu bigeme ni regazere batsinze mesaje amanota mirongo irindwi n'atanu kuri mirongo itatu n'icyenda beko stars yatsinze yorohewe cyane rwose umugwi wa christe roi amanota ijana na mirongo ine na rimwe kuri cumi n'icyenda n'umugwi wa aigle noir watsinze agakura amanota mirongo icyenda n'umunani kuri mirongo itatu n'atatu umugwi wa young sisters ukazoza kongereza iyo migwi kugira ibine mu bagabo naho imigwi izokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma ni urunani rwatsinze imbeya ku manota mirongo irindwi n'atanu kuri mirongo itanu n'atanu jimukana yatsinze target amanota mirongo itandatu kuri mirongo ine n'icyenda umugwi wa dinamo watsinze young eagles amanota mirongo umunani kuri mirongo irindwi n'umugwi wa new star watsinze new look amanota mirongo umunani n'indwi kuri mirongo itandatu n'atatu mwamenya ko imigwi yose igiye mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma ikina mu ihiganwa ry'ibujumbura desire atungimana kigali ijwi ry'amerika mu rwanda abagore batwite nabo bashobora gukora siporo nibyo jean claude munyandinda adusobanurira mu rwanda hagiye gutangizwa siporo yihariye ku bagore batwite iyi gahunda yaturutse ku gitekerezo cy'abasanzwe bategura imikino y'ibyiciro n'ibigero bitandukanye by'abantu mu buzima busanzwe umwe mu bari ku isonga muri iki gikorwa aradusobanurira uko giteye nitwa mukasa nelson iki gikorwa kijyanye na na siporo ku badamu ni siporo y'abadamu batwite izaba itariki cumi n'icyenda z'ukwa cumi uyu mwaka mu by'ukuri twatekereje iki gikorwa nk'uko dusanzwe mutuzi mu bikorwa bijyanye na siporo zitandukanye so twatekereje iki gikorwa dusanga ari ikintu cyafasha abadamu burya abadamu batwite hari siporo bakora zijyanye na no kugenda n'amaguru ahantu harambutse hatari urugendo rurerure ariko hatuma bagira ubuzima bwiza kandi n'umwana batwite agira ubuzima bwiza hari abasanzwe bayikora ariko noneho twabikoze kugira ngo tunakangurire abandi bazi ko umuntu utwite atakora siporo nelson mukasa arakomeza ashimangira ko atari byiza ko umugore utwite aguma ahantu hamwe atanyeganyega mujya mubona abadamu usanga ari akazi ari ari mu rugo akava mu rugo yagiye mu modoka yageze ku kazi yicaye ararangije akazi gashojwe aratashye aricaye ariko burya ntabwo ari byiza guhora wicaye ni byiza ko umubiri wawe uwukoresha ntabwo wakora nk'abariya abandi bagenzi babo baba badatwite ariko we hari siporo yakora ariyo twabageneye tuzabamurikira kuri uwo munsi kuri uwo munsi wo kumurika ku mugaragaro siporo ku bagore batwite ngo hazatangwa ibihembo ku bazaba bitwaye neza kandi ngo hazaba hari n'abaganga bazatanga ubukangurambaga hazaba harimo ibihembo ku badamu bitwaye neza bakoze iyo marishe neza ubwo barahishiwe ni agashya ni agashya kuri uwo munsi ariko twateganyije ikindi kijyanye no kubaganiriza kubaganiriza hari abantu bashinzwe gahunda yo kubaganiriza abaganga benshi bazaba bahari twarabatumiye twabahaye invitasiyo banatwemereye kuzaza bashinzwe kubyaza kuri uwo munsi bazaba bahari banabaganiriza ukuntu ba bakwitwara mu bijyanye n'umudamu utwite tugiye mu mupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru twatangiye amakipe abiri ahagarariye u rwanda mu marushanwa ya afurika azakina imikino yayo yo kwishyura mu majonjora y'ibanze mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ku wa gatanu ikipe ya as kigali izakina na kmc yo muri tanzania muri uyu mukino uzabera i dar es salaam as kigali irasabwa gutsinda cyangwa kunganya ku mubare runaka w'ibitego kugira ngo ishobore gukomeza mu cyiciro gikurikiraho kuko mu mukino ubanza wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo AS Kigali na KMC zari zanganyije ubusa ku busa ku cyumweru ikaritumu muri Sudani mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya Rayon Sport izahura na Al Hilal yo muri Sudani Rayon Sport irasabwa gusimbuka urukiramende rurerure rwo gutsindira Al Hilal iwayo bitihise igashaka uburyo yanganya kuva ku bitego bibiri kuri bibiri kuko mu mukino ubanza aya makipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe bamwe mu bakurikiranira hafi ibya ruhago barasanga urugendo rwa Rayon Sport rwararangiriye i Kigali ariko hakaba n'abandi bemeye ko ishobora gukuramo igihangange ari Hilal cyane cyane ko bitaba ari ubwa mbere iyi kipe ikora ibikomeye hanze y'u Rwanda abavuga ibi batanga urugero rw'igihe Rayon Sport yasezereraga ikipe ya Satellite yo muri Guinea kandi iyi kipe ya Satellite yari yatsinze Rayon Sport mu mukino ubanza wari wabereye i Kigali yari Claude Munyandinda i Kigali
mu burundi kwibasira abanyamwema birasubiriye koko umusore bonheur niyo nkuru wari ufite ubumuga bw'uruhu yarishwe by'agashinyaguro naganiriye na bwana kasim kazungu umuyobozi w'umuryango uharanira ba nyamwema albinos sans frontiere ambwira uko babimenye bwana kasim kazungu umuyobozi w'umuryango albinos sans frontiere ngushimiye iki kiganiro kandi mbanje kwihanganisha abantu bose ba nyamwema bo mu burundi ndetse n'abo mu rwanda kubera kubura umwe muri bo none uyu musore yabuze gute hanyuma umurambo we wabonetse ryari ego murakoze nitwa kazungu kasimu ndambeshya mujyi w'abanyamwema nk'uko mubivuze hari umusore yitwa ndayambaje bonheur yabuze kuva ku wa kabiri wiki w'indwi iheze hari ku mugoroba niho umubyeyi wiwe mama wiwe yamubura abona ntatashye ku mugoroba amatangura kumbaza ati ntabwo wabonye ubujumbura bukeye ku wa gatatu turarondeza ku wa kane turabura no ku wa gatandatu mu gatondo ejo hahese twari kumwe i bujumbura tuko turarondera uwo muhungu two bagiye i bujumbura turamubura niyo ku mugoroba igihe cy'isaha cumi n'imwe bampamagara ku telefone bavuga ko yabonetse mugabo yamaze kwicwa yapfuye niyo banerefone bambwira ati twamubonye wa muhungu wamutuye mu rusizi yapfuye ni bande bagutelefonye kazungu na telefonywe ubwa mbere nari baje gutelefonwa n'umuntu diregiteri w'ishure nyamuhungu wari yigako ncanelefonwa n'umuryango wo hafi abagenzi ba mama wiwe na mama wiwe munyuma nawe n'amarira menshi arantelefona arambwira ati wa muhungu twamye turondera i bujumbura bamubonye ku rusizi yarapfuye umurambo bawubonye ku wa gatandatu nimugoroba egume ejo hahise ku mugoroba none se yigaga mu ishuri ryisumbuye segonderi yajya mu mwaka w'indwi afite imyaka cumi n'indwi yaregeje uw'indwi yajya mu w'umunani yumva yari afite imyaka cumi n'indwi yari akuze yigaga ataha mu rugo cyangwa yagumaga mu kigo yigamo n'ababyeyi biwe yaba ngaha mu kibitoki cya rugombo niho baba ko bavukana ari babiri hari undi mwana mutoya nawe afite imyaka umunani n'igice bari abana babiri bavukana hari n'abandi birabura papa wabo si yari ari yari yagiye kurondera udufaranga yari ameze nk'amezi abiri yaragiye gushaka mugabo yaba n'ababyeyi biwe ni umwana yabamuhira nta kibazo na kimwe cyari kihari kandi aho mu kibitoki bari bamuzi cyane ni umuntu yari akunda komedi naho baza kumurondera i bujumbura bibaza ngo yajya i bujumbura kuraba abakomediye ko niko yababwira ngo aza kuraba abakomediye ngo akunda komedi niko byari bimeze no kundaba jewe nyine no mu kuza rero nyina we yagiye i bujumbura azi ko aza kumutura i bujumbura mugabo ntawe twigeze tubonga niko se kazungu abanyamwema bo mu burundi bakunze kwibasirwa si ubwa mbere bibaye leta ibafasha iki ku mutekano yego nk'uko mubivuze byarabaye byatanguye bibiri na munani bibiri na cyenda biraduga wa nyuma bamwishe bibiri na cumi na gatandatu mugabo na bibiri na cumi n'umunani hari umwana yatakaye kuva ukwezi kw'icumi gushyika ubu ntawe turatora n'ubu twibaza ko yoba yarapfuye atakariye mu ntara ya cyankuzo aragenda pe turamubura kuri ubwo rero leta yari yafashije leta iradufasha iyo tuyitakambiye umutekano baragerageza nko mu ruyigi byarabaye kabisa barakoze turagerageza abantu barafashwe barafungwa n'urubanza barabacira kuri ubwo n'ubu leta yawe idufasha wirukiye babaza uko bimeze mugabo tuba tumaze imyaka itatu turi mu gahengwa atangorane nk'izi zihari tuba tumaze kubona yuko byaheze twabyumva hakurya muri tanzania n'ahandi mugabo iwacu tumaze imyaka itatu turi mu mahoro atangorane ihari bwabo badufasha kuko nk'ubu abajejwe intwaro niho bari bari abapolisi tuba twababwiye mu bajeje umutekano barirutse nabo nyine barondeza hirya no hino bwabo ni uko urazi ko umutekano ni uwa twese bo nyine ntabwo bashobora kuwukora baradufasha kandi turashima banyamwema bamwe na bamwe baricwaga ibice by'imibiri yabo bikajya kugurishwa umurambo wa bonero we mwasanze ari umubiri wose nta kiburaho oya nk'uko mubivuze niko byabaye mu minsi iheze baratwara ibihimba n'umurambo wa bonero rero twasanze nawe nyine ari uko nyine ukuguru baguciriye mu ivi baramuciye n'ukuboko bamuca n'ururimi ibyo bihimba ntabyo yari afise kandi yari amaze kononekara nicyo cyababaje kandi cyane ubwa mbere na mbere twebwe turongoye ishyirahamwe n'ababyeyi n'abantu bose bari bahari ku aho bajya kumushyingura twese iyo twari turi uwo twarungitse yatubwiye ati abantu b'ubutegetsi bari bahari ishavu riraniga ati abo bantu bagomba kuducafuriza intara tubarondere nawe nyine umurambo wiwe nk'uko mubivuze ntiwari ukwiye nacyo cyatubabaje cyane kuki umuntu gupfa nk'uko nabivuga ni kawaida niyo nzira tuzacamo twese mugabo kwicwa ukataguye ibimanyu nibyo bibi nibyo bibabaje ubu rero leta yabifashe mu minwe irimo irakora amatohoza irimo irakora nketi yego batwemereye ko kuva biba inkete zatanguye kuva kuri uwo wa gatatu akibura niho igipolisi cyajyamwo musitanteri babura amatari nabo nyine twaravuganye twaravuganye n'userukira igipolisi mu ntara ya kibitoki ati n'ukuri mukumva n'akantu gatoya mutubwire tugikorereho turabe ko uwo abantu twamufata tukamenya abo ari bo n'igituma babikoze kasimu kazungu umuyobozi w'umuryango wa rubino san frontiere burundi ndagushimiye cyane namwe murakoze cyane kandi ndabihanganishije egome turabanya twihangana naho bigoye umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch urasaba leta y'u rwanda gukurikirana ibibazo by'abantu bazimira umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu biro byayo i nairobi muri kenya eloge wirikaneza yadusomeye ubutumwa bwa human rights watch mu rwanda ishyirahamwe human rights watch ryasohoye kuri uyu wa kane rivuga ko ari umumenyesha amakuru n'umunywanyi w'umugambi utavuganwa n'ubutegetsi bamaze ukwezi babura ibirengero inyuma yo kuzimangana mu buryo butandukanye uwo muryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wemeza ko mu gihe imiryango itazi aho abayo bari abategetsi nabo ataco barashikiriza ku vyashikiye abo bagabo babiri uwa mbere avugwa ni uwitwa ndereyimana uwo ni umunywanyi w'ishyaka rya fdu inkingi ritemewe n'ubutegetsi kandi ritanditswe uwo bagenzi be bavuga ko yaburiwe irengero ku wa cumi na gatanu ukwezi kw'indwi guheze mu gihe yari kaja mu nama ahitwa nyagatare mu ntara y'ubuseruko bw'u rwanda bagenzi be kandi bavuga ko n'ubwo bariko baravugana ariko arabagana atigeze ahashika barindiriye amaso agahera mu nzira uwugira kabiri human rights watch rivuga ni constantin tuyishimire akorera ikinyamakuru tv one rwanda mu buraruko bw'igihugu uwo yabuze mu gihe yategerezwa kuja kurondera no gukora inkuru muri distrikiti ya gicumbi ku wa cumi na gatandatu ukwezi kw'indwi nyene ibyashikiye abo bantu babiri ni ibya nyuma byerekana urutonde rurerure rw'abantu bashobora kuba banyuruzwa bahagarikwa kubera imvo za politike canke gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha bikaba bikorerwa hanini abikekwa kugwanya ubutegetsi canke ababuharabika niko lewis maje atwara igisata ca human rights watch muri afurika yo hagati avuga yongera ko ati abategetsi bategerezwa kugira amatohoza yigenga kandi yugururiwe bose kuri abo baburirwa irengero maze ababifisemo uruhara bagakurikiranwa uko biri kose muri human rights watch basigura ko gushika ubu atawo kwemeza ko iburwa ry'abagabo babiri rifitaniye isano n'umwuga w'itangazamakuru tuyishimire yakora hamwe n'ibikorwa vya politike ndereyimana yarimwo kuwa mirongo ibiri na gatatu kwezi guheze urwego rujejwe amatohoza mu rwanda rib rwabwiye ikinyamakuru tv1 ko umunyamakuru waco tuyishimire ashobora kuba yahungiye muri uganda bitewe n'amadeni y'umurengera yari afise ariko umuryango wiwe nturashobora kuvyemeza ukamenyesha ko ata amakuru yiwufise gushika ubu human rights watch ryemeza ko mu rwanda amatohoza ryakoze yerekana ko ari abantu bafungwa bagategekwa kubesha ku byabashikiye nyuma y'amezi babarizwa igufa kandi bafunzwe mu ibanga rikabije ritanga akarorero kumenyesha amakuru john ndabarasa yabuze urengero mu kwa munani ibihumbi bibiri na cumi n'indwi imbere yo kuboneka mu kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abwira itangazamakuru ko yari yahunze igihugu umugabo ahitamwo gutahuka human rights watch yibutsa ko iburwa rya ndereyimana rije amezi atanu inyuma y'urupfu rwa anselme mutuyimana yari umunyamabanga wa victoire ingabire atwara umugambwe fdu inkingi iryo shyirahamwe ryemeza ko ku itariki ya gatanu ku kwezi ryandikiye urwego ribe rirubaza aho amatohoza ageze ku vyashikiye abagabo babiri no ku rupfu rwa mutuyimana ariko atanyishu byahawe mu kwezi kw'icumi umwaka uheze icegera ca ingabire yaburiwe irengero bonifasi twagirimana yari muri gereza ya mpanga mu bumanuko bw'u rwanda uwundi yibutswa yabuze urengero ni umupfasoni rimine iragena yari muri fdu inkingi nawe akaba yabuzwe mu kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kiganiro cahanahanywe cane yagiranye na televiziyo y'abafaransa france 24 mu minsi iheze perezida kagame yariyamirije icegeranyo c'ubumwe bwa buraya c'umwaka uheze cavuga ko mu rwanda hariho nyangwa rikabije ry'agatera kazina muntu akigereranya n'agaterasoni mugabo maje arangiza agira ati si ibintu bisanzwe nta nubwo ari ivyo kwihanganirwa ko abanyamakuru n'abanyepolitike batavuganwe n'ubutegetsi bakomeza gutorwa bapfuye nk'uko biri mu rwanda Modeste Mbabazi umuvugizi wa Libe yabwiye mugenzi wacu Asumuta Kaboyi akorera i Kigali yuko umumenyesha amakuru tuyishimire yahunze kandi bizwi neza ko yagiye mu gihugu c'u Buganda nayo ku bijanye na Ndereyimana yemeje ko umuryango wiwe wamaze gutanga ikirego mu burasirazuba bw'u Rwanda ariko ko amatohoza n'ubu atacarerekana Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika uburundi repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'u rwanda basinye amasezerano yo kubaka urugomero rw'amashanyarazi bahuriyeho bose rusizi ya gatatu ariko rero umuryango oricom urwanya ibiturire mu burundi ufite impungenge ko uyu mushinga ushobora gupfuba kubera ubwumvikane buke buri hagati y'ibi bihugu bitatu mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro
amasezerano yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ruzizi ya gatatu yatewe ku mukono mu mpera z'ukwezi guheze kw'indwi i Kinshasa mu gihugu ca Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yatewe ku mukono n'abashikiranganje batatu baserukira u Rwanda Uburundi na Kongo ibihugu bizosangira ku rugero rungana umuyaga nkuba ungana na megawatt ijana mirongo ine n'indwi uzotangwa n'ubwo rugomero ayo masezerano ategekanya ko ruzotangura gutanga umuyaga nkuba hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ruzokubakwa ku mafaranga angana n'imiliyoni hafi amajana indwi y'amadolari ya amerika niyarenga imiliyaridi ibihumbi bibiri n'ijana y'amarundi azotangwa n'ibanki y'isi yose ibanki ya afurika ijejwe iterambere hamwe n'ubumwe bwa buraya abagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta nk'ishirahamwe oricome rikorera mu burundi barashima uwo mugambi gabriel fyiri atwara oricome twebwe byaratunejereje kubona uyu mugambi e, warabaye e, abatabizi n'umugambi uva kure cyane kuva mu mirongo icenda na kabiri uyu mugambi uhari mugabo kubera umwina inda ndende z'abagiye baratwara ibihugu by'aka karere kacu ka sepejeri isa n'iyahagaze turazi neza yuko igihugu kitagira umuyaga nkuba hari ibintu byinshi cyane bidashoboka cyane cyane mu bintu bijyanye n'ubutunzi kandi murabizi neza ko umuyaga nkuba ukenewe mw'ibi bihugu nko mu burundi hoho mu bisagara ni munsi ya mirongo itatu ku ijana ugiye hagati mu gihugu ni hagati ya kabiri na gatatu ku ijana abaronka umuyaga nkuba murumva neza yuko ata gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gifise umuyaga nkuba ungana gutyo yamara naho biri uko abo bagwanya ibiturire babona ko intambamyi kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro ari nyinshi muri izo harimo intambara zivugwa mu gace urwo rugomero ruzokubakwamwo hamwe n'ibiturire ariko turavye umwijyane uri hagati e, y'ibi bihugu vyo mu karere hariho n'imigwi igwana e, biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora guhura n'intambamyi nyinshi cyane kubera umwina umunoho inda ndende z'abantu baba bifuza kurwanira inyungu zabo mugabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu hamwe vyoshoboka urwo rugomero rukubakwa vyoshobora gufasha igihugu mugabo twebwe dufise amakenga rwose ubwa mbere kubera uh, ushobora gusanga aya mafaranga ariko aratangwa uh, igihe bitokurikiranwa neza ashobora kuribwa nk'uko ayandi yose ahora aribwa umuyaga nkuba uzovamwo uzokoreshwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni mirongo itatu baba muri ivyo bihugu bitatu aho niho oricom rifatira mu gusaba abategetsi b'ivyo bihugu gushira imbere ineza y'igihugu kugira ngo ayo masezerano ntabe amasigara cicaro abatanze uburyo bukoreshwa nabo bahamagarirwa kubukurikirana neza kugira ngo ntibunyuruzwe kenshi amaleta arakunda kuvyivangamwo rwose bakavuga bati atari umuntu w'iwacu aje gutwara amasosiyete azokubaka ntibavyemere ugaca usanga rero harabayemwo ibibazo nico gituma twipfuza ko hoba ikintu gikomeye cyane cyo gukurikirana ino migambi kuko ni imigambi ihambaye cyane cyane abarundi bose abanyekongo bose abanyarwanda bose bakumva neza yuko iyo ari imigambi irengeye intwaro ziba zihari uno munsi kuko intwaro ziraza zikagenda murabona ko uyu mugambi e, watanguye kuva mirongo icenda na kabiri ari imigambi iraba ibyo ni ukwitwa urunganwe mu gifaransa icyo twita regeneration urwo rugomero ruzokubakwa mu ntara ya kivu y'amajepfo ya kongo ku ruzi rusizi ruva mu kiyaga ca kivu rwisuka mu kiyaga ca tanganyika ahegereye imipaka y'ivyo bihugu vyose kuri urwo ruzi hasanzwe hariko n'izindi ngomero zibiri ruzizi ya mbere rwubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na ruzizi ya kabiri rwubatswe mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani izo ngomero ubu zisa n'izahagaritse gutanga umuyaga nkuba kubera zishaje ishirahamwe rihuza ivyo bihugu bitatu CPGL vyananse ko risanura izo ngomero kubera ukutumvikana hagati y'ibihugu birigize Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika inshuti zacu aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwaduteze amatwi mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.